bandanya kumviriza ijwi rya amerika ndabaramukije inshuti bakunzi mwahisemo kumviriza ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika risamirani washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri sitiya cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane nahazwe ndabategura nkongera nkabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara zimwe zimwe mu ngingo y'ivyo munsi tugarukako bose bariko barakira neza igoma baracariyo niba ukavu baracariyo ariko mu bitaro vyo mu kamanyora bose baratahutse abasigaye baracariko amasima vyose gucukura biriko biragenda neza
uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi zarokokeye mu bwicanyi bwakorewe abarundi bagera kuri mirongo itatu n'icenda kamanyora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo avuga uko bamwe mu barokotse bamerewe inyuma y'amezi abiri ubwo bwicanyi bubaye iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato turaza kandi kubabwira n'ivyerekeye politike muri afurika mugume ku maradiyo yanyu ikiganiro cacu tugihere mu gisata ca politike sentare ntayinyuzwa ya kenya mu gatondo kuno wa mbere yatangaje ko yemeje ko perezida uhuru kenyatta ariwe yatahukanye intsinzi matora y'umukuru w'igihugu yasubiwemwo mu mpera z'ukwezi kwa cumi nta kinini abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa kenya baravuga kuri ino ngingo ni inkuru rero tuza kubanogereza mu makuru yacu ari imbere perezida robert mugabe wa zimbabwe ashobora gukurwa ku butegetsi yegetswe ko ibyaha nyuma yaho ashikirije kuri televiziyo y'igihugu kuri w'imana ko atazotanga imihoho n'ubwo atabivuze mu majambo yeguye miliyoni z'abanyezimbabwe n'amakungu bariko bakurikirana ijambo ryiwe ku munsi w'ejo bari biteze ko asezera ubutegetsi amaze ko imyaka mirongo itatu n'indwi ariko ijambo yashikirije nta kinini yavuze ku vyerekeye gutanga imihoho mugabe nyabuna yavuze ko ibyabaye mu ndwi iheze atantambamye bifise ku ibwirizwa nshingiro canke ubutegetsi bwiwe nk'umukuru w'igihugu n'umugabo n'umunakizigenza w'intwaramiheto umugambweza n'upf uri ku butegetsi wamuhaye gushika isaha zitandatu z'umuhingamo kuri uno wa mbere kugira ngo azobe yatanze imihoho atari uko akamwisezerera ariko tugeze igihe c'isaha indwi iyo mihoho ntarayitanga ivyo vyatangaje nyuma y'uko uwo mugambwe umukwiye ku burongozi bwayo kongera ukirukana madamu wiwe grace burundu lovemoro matuke avugira uwo mugambwe yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ko kumukura ku butegetsi atari vyo gukeranya yongera ko yatangajwe n'ijambo mugabe yashikirije mugabe acungishijwe icamaso mu rugo rwiwe kuva mu ndwi iheze mu gihe imibonano n'ibiganiro bigamije kumukura ku butegetsi bikibandanya mu mahoro ntangere leta ya libiya yatangaje yatangaje kuri uno w'imana ko yatanguje amatohoza ku makuru yashikirijwe ahagaragara na televiziyo cnn y'abanyamerika avuga ko ku murwa mukuru tripoli hakorerwa rudandazwa rw'abantu umushikiranganji wa libiya ajeje imigenderanire n'ayandi makungu yemeje ko leta yiwe ikurikiranira hagufi bivugwa n'imenyeshamakuru ku ikoreshwa ry'abimukira nk'abaja bikorwa n'abo yise abicanyi yemeje ko mu gihe iyo ivyo vyagirije vyogaragara ko ari ukuri ababikora bazohanwa bimwe biboneka amatohoza aheruka gushigwa ahabona na televiziyo cnn yerekanye abimukira bagurishwa icamunara muri libiya ku madolari amajana ane y'abanyamerika gusa iyo nkuru yarakwiragijwe no ku mbuga ngurukana bumenyi ikaba yari iteye ikigongwe ndetse yatumye muri onu no ku mugabane wa afurika abatari bake batera ivyatsi iyo nyifato yo muri libiya bikaba bitegekanijwe ko mu bihugu bitari bike kuri uno wa mbere imbere y'ubuserukizi bwa libiya habera imyiyerekano igamije gutera ivyo vyatsi igurishwa ry'abantu radiyo ijwi amerika muratwumva kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca kuri interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu komu no ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara ikaze inshuti bakunze
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze sentare nkuru y'igihugu c'u rwanda imaze kumva urubanza rw'abanywanyi b'umugambwe fpr inkingi bari bunguruje urubanza rwabo rwerekeye ifungwa n'ifungurwa ry'agategekanyo muri iyo sentare kurunga telefone ndi kumwe n'umumenyesha amakuru wacu mu gihugu c'u rwanda akurikiranira hagufi ivyo nkuru eric amahoro
ni amahoro diane abo banywanyi ni bande
nk'uko wari umaze kubivuga abo barwanashyaka b'ishyaka fdi inkingi n'abarwanashyaka babiri biyongera ku rindi tsinda ry'abantu barindwi naryo ryaburanye mbere itsinda ry'abantu barindwi wakwibutsa ko wenda ari bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere w'ishyaka fda inkingi niwe uriyoboye aba rero kuri iyi nshuro harimo uwitwa bwana teofile ntirutwa ukuriye ishyaka fda inkingi mu mujyi wa kigali ndetse na bwana vena abayisenga nawe umurwanashyaka wemera ko ari umurwanashyaka ariko wari utuye mu karere ka rubavu abo banywanyi babiri utubwiye baregwa iki
Ah, ibyaha baregwa ntabwo biri kure y'ibyababanjirije nabo bararegwa ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugirira nabi ubutegetsi buriho mu rwanda ndetse no gukorana n'imitwe y'iterabwoba imitwe y'iterabwoba bavugamo ni umutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda fdr ukorera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo Mhm, eric ni kubera ikintu ne bahisemo kunguruza urubanza rwabo nyuma y'icemezo cari cafashwe n'umucamanza wa mbere
Ah, uko ari babiri impamvu bagenda bagarukaho wenda uretse kuba bagenda bakoresha amagambo atandukanye baravuga ko bashyikirije umucamanza wa mbere mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge impamvu ndetse ngo n'ibimenyetso bifatika ko ah, bafunzwe binyuranije n'amategeko ariko umucamanza ntiyabyitaho muri uko gufungwa binyuranije n'amategeko rero nka bwana teofile ntirutwa aravuga ko yafashwe ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa cyenda ariko aza kumaranwa iminsi cumi n'irindwi mu avuga ko af- yarafungiye ahantu hatazwi uh, gusa mugenzi we we yavuze ko yarafungiwe ahazwi nko kwa gacinya igikondo ariko bose uburyo bagenda bavuga bagiye bafatwa baravuga ko bafashwe n'inzego z'umutekano zambaye gisiviri zamara kubafata zifite imbunda zo mu bwoko bwa masotera cyangwa se pisore zigahita zibambika ibintu mu maso ni ukuvuga ngo rero izo mpamvu kimwe n'izindi zirimo ko ngo bagiye bagaragaza ko kutaba mu ishyaka fdi inkingi ubwabyo bitagize icyaha izo ngizo ngo umucamanza wa mbere yarazirengagije abahamya ko bagomba kuba bafunzwe ubushinjacyaha bwo bo buravuga ko ah, n'ubundi hari abantu bu- bafashe amazina njye nahise numva ko nyazi yo mu itsinda rya mbere arimo uwitwa ufite amahoro norbert ndetse na papiyasi ndayishimye barabashi- baravuga ko abangaba bareba kuri iyi nshuro bakanguriye abo ngabo kujya mu mitwe y'iterabwoba ni ukuvuga ngo rero uyu nguyu ufatwa nko eh, na- unabyemera uyu nguyu umuyobozi wa fda inkingi mu mujyi wa kigali aragenda bakamuhuza n'uwo bita boniface twagirimana visi perezida wa mbere w'ishyaka fda inkingi bakavuga ko bajyaga bagirana ibiganiro kuri telefoni Urakora- kandi bakavuga ko uwo ufite amahoro noruberi ndetse na papiyasi ndayishimye ngo bageragezaga kubaha ubufasha bushoboka burimo amafaranga y'ingendo burimo kubashakira viza kugira ngo bajye mu mutwe witwara gisirikare muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo E- e- gusa abaregwaho bakavuga ko uretse kuvuga uwo mutwe u- bavuga ko bagomba gukuraho ubutegetsi buriho mu rwanda bakawugaragaza haba mu mazina aho ukorera ndetse n'abawuyoboye urakoze cyane eric hari ingingo umucamanza ya- iki- isanga umucamanza yatanze yo kumenyesha ingingo yiwe
Ah, yavuze ko agiye gusuzuma izo imiburanire ku baburanyi bombi noneho akazatangaza icyemezo ku gufunga cyangwa se kurekura by'agateganyo abaregwa ku itariki ya makumyabiri n'enye rizaba ari ku wa gatanu ku isaha ya saa tanu Urak- urakoze cyane rwose eric turaza gusubira amakuru yacu yo hanyuma rero
urakoze nawe diane
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inyuma y'amezi abiri impunzi z'abarundi ziba muri kamanyura ni mu karere ka walungu zirokotse ubwicanyi zakorewe n'inzego zishinzwe umutekano muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuri eh, eh, zivuga ko ubuzima bwabo bugenda bwiyubaka buhoro buhoro n'ubwo hari imiryango yemeza ko ababo basa nk'abavundiye mu busho butandukanye bwa uvira inkuru irambuye n'umenyesha amakuru wacu muri kongo vedaste ngabo
nyuma y'ubwicanyi bwabereye mu kamanyura buhitana ubuzima bw'impunzi z'abarundi zigera kuri mirongo itatu n'icyenda n'abandi ijana na cumi na barindwi bagakomereka mu kwezi kw'icyenda tariki ya cumi na gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi aho izi mpunzi z'abarundi zimaze amezi abiri zicumbitse mu duhema turi hafi y'urupangu rw'ingabo za monisco zivuga yuko imibereho yabo igenda iba myiza kubera yuko amashyirahamwe arimo haseri na monisco agenda baha ubufasha n'ubwo buba budahagije Eh, hariho abage baradufasha nka monisco yaradufashije iraturonsa ibifungurwa mu minsi ya mbere mbere ni nabo banacungira n'umutekano wacu turabakengurukira hsr niyo turi mu minwe yabo muri kino gihe nabo nyine baradufasha bakadufungurira naho tutova ko bikwiye rwose mugabo baradufashije amazi ariko araboneka ariko aragwira mu minsi ya mbere amazi yara- yaragorana cyane ariko ubunye baradufashije nyandwi dionize umuvugizi w'izi mpunzi z'abarundi ziri mu kamanyura asobanura yuko n'inkomeri zari zakomerekeye muri ubu bwicanyi zigenda ziva mu bitaro aho zari zigwariye abakomeretse turakingurika imana cane gose nta kimuga kirabonekamo bose bariko barakira neza abamaze kugaruka bashika mirongo irindwi harasigaye bakenya igoma baracariyo nibukavu baracariyo ariko mu bitaro vyo mu kamanyora bose baratahutse bariko barakira neza abasigaye baracariko amasima seyiseri ziraza kubatora genda bagenda bagira kontrole baraba uko bigenda bitera imbere gushika ubu nta ngorane turabona kuri ico kintu vyose gushika ubu biriko biragenda neza izi mpunzi aho zikambitse mu kamanyura zihamagarira n'andi mashyirahamwe y'abagiraneza ko yababa hafi agakemura ibindi bibazo bagenda bahura nabyo umunsi ku munsi turafise n'ikibazo c'amazu y'ubwiherero tutwe twita amawese urabona turi abantu benshi hanyuma ibinogo byinshi bihimba biguma byuzura dufashe no muri ubwo buryo kugira ngo abantu ntihagire nk'indwara z'ibyaduka nk'amacinya cyangwa korera zishobora gutera abantu byadufasha cyane hanyuma no ku cerekeye uburaro baradufashije hasi iraduha ibisakazo ni ukuvuga ko ari ibisakazo amahema ariko ubu kubera imvura ari nyinshi ayo mahema aratanguye gu- muri iyo turabona yatanguye nu- n'umuyaga mwinshi yatanguye kuva uraba uri mu ihema ukabona amazi ariko ara- aragukorokerako ariko arasaza kandi hakaba hasanzwe n'ahantu hatagutse cyane rero twasaba yuko bishobotse boheza bakiga icy'uburaro kugira ngo uburaro bushobore kumera neza hanyuma n'ic'abana ni ni igihe c'imbeho abana benshi usanga twarahunze bamwe baratakaje ibintu abandi n'ubu- ubuzima twari dusanzwe tubayemwo twasaba yuko nk'abana cyane cyane boronka nk'ibintu bifuka kugira ngo ntibashobore kurwara indwara zishobora kuba ziturutse ku mbeho nyinshi imiryango y'impunzi zine z'abarundi bo mu kamanyura zimaze amezi abiri zifungiwe muri gereza nkuru ya uvira kubera zafatanwe udufuni ziri kwicungira umutekano abagize imiryango yazo basaba leta ya kongo ko barekugwa kuko bafungiwe bafite imibereho itari myiza abantu bacu bafunzwe bafite ingorane nyinshi ntibafungura bafungura nka rimwe mu minsi ibiri naho nyine bagize imana bakabironka kugira ngo turonke n'utwo twatoroye ngo tubarungikire ntituronke umuntu abitujyanira mu- hariya ibu- ibuvira iyo bafungiwe n'ejo bundi sinzi uwari yatuguranye udufaranga tubarungikira utwo dufaranga turibwa ntitwabashikiriye baragwara ntibaronka umu- umuti wo kubavura kuba izi mpunzi zo mu kamanyura zigera ku bihumbi bitatu zaranze ingingo y'ishyirahamwe rya seri yo kuzibarura no kuzifotora hifashishijwe ikoranabuhanga kubera imyizerere yabo ishingiye ku muhanuzi ngendahimana ezebiya biri mu bituma kugeza uyu munsi izi mpunzi zitarahabwa ibyangombwa biranga impunzi vedasengabo ku bw'ijwi ry'amerika mu kamanyura ho mu ntara ya kivu y'amajyepfo vedaste ngabo urakenuye cane mu gihe rero isi iriko irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umwana mu burundi urunani rw'amashirahamwe yitaho ineza y'abana fenadeb ruvuga ko abana ibihumbi amajana abiri na cumi n'umunani n'amajana atatu na mirongo ine na batanu aribo bahevye ishure mu mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ushira ibihumbi bibiri na cumi n'indwi intara zine ziza imbere y'izindi ni kayanza ngozi muyinga karusi rumonge na makamba eh, hamwe na gitega jacques nshimirimana arongoye fenadeb asigura ko ahanini ubukene buri mu miryango aribwo butuma abana guheba ishure iyo nkuru dukesha umenyesha amakuru wacu i bujumbura eroje wirikaneza turaza kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma tumire amategato hama tugaruke kuri politiki ya zimbabwe kugera ino saha ivya zimbabwe ntibirasobanuka ntawuzi nimba perezida robert mugabe hava atanga imihongo nk'uko yabisabwe canke akaguma ku butegetsi ico bikoze n'amashinga amateka yatangaje yuko kushika ejo ataco aribwira bazofata ingingo reka rero umenyesha amakuru wacu claude ganza munyamagana asubire atwibutse bimwe bimwe mu vyagiye biraba muri zimbabwe kuva mu ndwi iheze gushika ino saha mu cyumweru gishize nibwo igisirikare cya zimbabwe cyitambitse gifata ibigo bya leta mu gisa nko kwamagana icyemezo perezida mugabe yari yafashe avuga ko umugore wari uzamusimbura amaze kwirukana emerson mnangagwa ku mwanya wa visi perezida abategetsi bo mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu bya afurika y'amajyepfo sadek bazahurira i rwanda muri angora ku wa kabiri w'iki cyumweru baganire ku bibazo bya politiki biri muri zimbabwe ku wa gatandatu ibihumbi by'abanyazimbabwe biraye mu mihanda y'iharare ndetse bamwe bajya ku rugo rw'umukuru w'igihugu mu myigaragambyo yabaye mu gihugu hose basaba perezida mugabe kwegura abigaragambyaga bari bafite ibyapa bigira biti mugabe agomba kugenda kandi isuku muyirika ahubwo ni ibintu byiza bageze muri metero magana abiri uvuye ku rugo rw'umukuru w'igihugu barahicara nyuma y'uko igisirikare cyabakumiriye kibabuza gukomeza gusatira urugo rw'umukuru w'igihugu rutendo w'imyaka makumyabiri n'itandatu y'amavuko akaba umwe mu bigaragambyaga yavuze ati ibi ntibikwiye kuki abasirikare batubuza kugera ku ngoro y'umukuru w'igihugu sibyo turaguma aha igisirikare cyari cyabanje kuzibira abigaragambya mu murwa mukuru ariko kuri ubu noneho kirabashyigikiye kirabohereza ku kibuga cya zimbabwe harimo gutangirwa imbwirwaruhame z'impirimbanyi n'iz'abanyepolitike kimwe n'abavuye ku rugerero barwaniye ubwigenge bwa zimbabwe bose basaba mugabe kurekura ubutegetsi iki kibuga cya zimbabwe ni ahantu hafite amateka akomeye cyane niho abanyazimbabwe bahereye ikaze mugabe ahungutse mu gihumbi magana cyenda mirongo inani nyuma y'urugamba rwo kuvana igihugu mu maboko ya ba nyamuke b'abazungu abatavuga rumwe na perezida mugabe barinubira kuba nta ntambwe iraterwa ku bijyanye no kureba ahazaza ha mugabe muri politike christopher mutsivanga ukuriye ihuriro ry'abavuye ku rugerero yabwiye abanyamakuru ko imyigaragambyo igamije kuvana mugabe ku ntebe y'ubuyobozi morgan kivangirayi wahoze ari minisitiri w'intebe kuri ubu uyoboye ishyaka riharanira impinduka nawe yunze ijwi rye ku yandi ahamagarira mugabe kwegura uyu mugabo wagarutse mu gihugu mu cyumweru gishize avuye muri afurika y'epfo aho yarimo yivuza indwara ya kanseri yagize ati bwana mugabe akwiye guhita yegura bijyanye n'ibyifuzo by'abaturage nk'uko banabyiteze akwiye gutekereza ku murage n'umusanzu yahaye zimbabwe mbere na nyuma y'uko yigenga mugabe niwe mutegetsi rukumbi wayoboye zimbabwe kuva yabona ubwigenge mu gihumbi magana cyenda mirongo inani kandi yakunze kwikoma kenshi abanengaga ubutegetsi bwe yifashishije igisirikare igipolisi no guhutaza abashyigikiye abamurwanya agamije kubacecekesha gusa ubutegetsi bwe bwakomeje guhagarara bwuma no mu gihe ubukungu bwa zimbabwe bwasubiye hasi cyane mu mezi cumi n'abiri ashize mu kwezi kwa cumi n'abiri k'umwaka ushize ishyaka za nupf ryari ryatanze mugabe nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka utaha bibiri na cumi n'umunani nakwibutsa gusa ko imvano y'ibi byose yabaye ukwirukanwa kwa visi perezida munangagwa w'imyaka mirongo irindwi n'itanu y'amavuko umwe mu ntwari zarwanya urugamba rwo kubohora zimbabwe kandi ushyigikiwe cyane n'abavuye ku rugerero barwananye urugamba rwo kubohora igihugu urakoze claude ganza munyamagana kuri ibyo byose utwibukije tukibutsa rero abakunzi b'ijwi rya amerika ko ijwi rya amerika riza rirabashikiriza uko ibintu byifashe ku mwanya ku mwanya muri zimbabwe muraza muracisha amaso kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwongere muje kuri facebook yacu adrese ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara abadandaza bo mu isoko y'ikigume ni muri komune gatara y'intara ya kayanza basaba kuronswa isoko ya kijambere kugira ngo bashobore kwisununura mu byo basanzwe bakora badandaza bemeza yuko birihiye amafaranga atari make kugira ngo iyo soko yubake yubakwe ariko amaso agahera mu nzira ibyinshi kwino nkuru na moyizi misago akoresha rya amerika mu kayanza iyo soko iri nko ku birometero birenga mirongo ibiri uvuye ku mugwa mukuru wa komine amazu badandarizamwo yubakishije amatafari mabisi hasi nta sima imvura iguye huzura ivyondo gusa nta kazu ka sugumwe kaharangwa eka nta n'amazi meza ahari aha bakidoga ko baguma babizeza amaso yahereye mu nzira bagumye batubwira ko izubakwa imyaka irarenga cumi n'iyindi ico gihe batanga amafaranga baratanga ibihumbi ijana na mirongo itanu bararindira ko izubakwa barabura ahantu tu abantu biyunguganije ko ntiyubatse nk'uko umugambi wa leta leta ubitegeka ubona ngaha nta mazi ahari turi inyuma cyane ku zindi soko aha bakavuga kandi ko bamwe mu badandaza banka kuzana imitahe yabo minini minini muri iyo soko bivanye n'uko yubatse bidahumuriza nk'ubu twari kuronka utumikorofinasi abanyagihugu bakiyungunganya bariko baragurana canke bariko barakora imigambi yabo ariko rero kubera ko isoko imeze nabi gutya ivyo ntibibaho ntibishobora kuboneka twavuga yuko iterambere ryanyu rica rigora rica rigora nyene ne ubona hari abantu bashobora kuharemera neza iyi soko yubatse nk'ubu aha bamwe mu badandaza bafise amakenga ku mutekano umutekano w'ibidandazwa vyabo ngo kuko bashobora kuhatakariza ivyabo hari ibiro minombori ahandi usanga hari isoko zimeze neza hamushizeho n'amahera budakabagurika ugasanga zirugaye neza ariko aha n'abantu baje baho kure baza badutwenga ngo ngo nawe nkaha ngo muraraza aho miliyoni nk'izi n'ubwo bugi hamwe hamwe hari igihe twiyumvira yuko bobwugurura kuko n'ubuntu nyene bwakubitiye urabona n'ibinombori naho yocisha y'icuma bandura bandura bamwe mu bakorera muri iyo soko bahisemo kudandariza kw'ibarabara riri hambavu y'iyo soko nyene nduwimana andre adandaza amavuta agira ati impungenge dufise nuko bashobora kutugongera nk'ibintu canke tukahagirira isanganya tugasaba abajejwe intwaro bakatwubakira isoko yabutwe kugira natwe turonka akabanza ko kudandarizamwo ngaha mw'isoko uko kutubakwa kijambere kw'iyo soko leta irahombera amakori yotoje mu bakorera ico abadandaza co kimwe n'abajejwe intwaro baragihurizako severino habyarimana arongoye zone ngoro akavuga ko abahinga baramaze gukora ivyigwa vyo kubaka iyo soko hagize iminsi abahinga benshi baza kugira ivyigwa kugira ngo iyo soko bayigire ya kijambere nk'uko abayicururizamwo na komine mm, babisaba ubu twibaze yuko umwaka utangura utazohera isoko itubatse ku buryo bwa kijambere kuko ivyigwa vyaraheze tubicishije kuba baserukira baraza aho ivyigwa bigeze twibaze ko mu mwaka utangura mu wa bibiri na cumi n'umunani isoko izoba yubatse mukamenya ko amazu y'ubudandaji akorerwamwo agera ku mirongo ibinane ahambavu yaho hakaba hari abasanzwe badandariza hasi n'abandi bakorera kw'ibarabara igatara mu ntara ya kayanza mu buseruko bw'uburundi moezi misago ijwi rya amerika mweze misago arakenuye mu minsi mike ukwezi ngira ngo ni minsi mikenya gusa umwaka wa bibiri na cumi n'indwi uzoba wikunkumuye twinjiye mwaka wa bibiri na cumi n'umunani mu kiganiro iwanyu mu ntara rero ni benshi bagiye barasaba ko tubasubiramo zimwe mu nkuru mwagiye murakunda muri uno mwaka wose twabashikirije kino kiganiro tuzoza rero turabashiramo kamwe kamwe muri utwo mwagiye murakunda uno munsi turaza guhera ku nkuru y'umugabo yitwa karori nkurikiye batazira mfata ukuguru amaze imyaka mirongo ine n'itandatu akura amenyo mu gifuri uyu mugabo diane ndonsa akora ijwi rya amerika mu ntara ya muramvya yamusanze ku rugo rwiwe ruri muri komune yambuye reka dusubire dutege amatwi ino nkuru yari yaraduteguriye mu kwezi kwa kane karori nkurikiye ako kazi ko gukura amenyo agakorera ku mutumba wa buyaga muri komine mbuye aho asanzwe aba ku muhani we imbere y'umuryango w'inzu usohoka nk'uja mu kigo yahubatse akantu kameze nk'uburiri bw'imetero imwe ako niko umuntu yicarako ariko aramukura maze nawe akamuhagarara inyuma iruhande yiwe haba hari isafuriya irimwo utwuma akoresha igikorwa nyezina cyo gukurwa iryinyo gitanguye uwukugwa arararamika umutwe awucishije hagati y'amaguru ya karori agira mukure gutyo nawe akamurenza ukuguru ku bitugu nyene gukugwa akagufata akakwishimikiza kugira ntatembe mu gihe yobabara aha akaba ari naho havuye ibitazirano mfata ukuguru y'uyu karori nkurikiye nk'uko avyibwirira aba ariko arakura abanyagihugu bayaze n'ijwi rya amerika ribasanze hano bariko barakugwa amenyo barakenguruka iki gikorwa cy'uyu muntu ntawe yakora nkawe mu bisanzwe nk'iyo iwacu nta muntu hari yofata igicika cy'umwana nk'uko umwana wawe wari wagerageje kumukuza ahandi biranga abaganga bariho ariko uwamanyakura ntibashobora menshi nje nk'iryo rwanjye narishyize ku baganga bangahe batanu wa gatandatu yamuyonje kuri kirinike yanjye sinabise n'uburyo bugushikanye uwo ndezanye ngaha we yaharuye iminota mururikazi agomba gufasha abantu ni umugiraneza ko twivuga n'umugiraneza imana aduhaye akwifashanya kuko aratabara abantu rwose twe nk'uwo mukomanga ngo arikagira ibintu bibi twebwe abanyagihugu nitwe twomwirukako yoba ari umwasi wacu yoba ari nk'umwicanyi yoba ari nk'uguhaye ishyano aba banyagihugu banamukenguruka cyane kuko ata mafaranga basaba niyo bayamuhaye ntiyakira yarenga amajana abiri uyu ni umwe mu banyagihugu avuga ko yaje kubagarukirako nari iryinyo riri mu ndwara zisaba amafaranga menshi mu kwivuza kandi niyo ushoboye kugenda ku baganga bashoboye kukwaka amafaranga udashobora kuronka urabona muri ibi bihe turi mu ndwara ziraturenze cyane turamerewe nabi n'isabune turayipfuza naho jeho mbere sindanayivuga turayipfuza mbere uwo yaje kwimana ni imana mbere yoba yaradutabaye hama rero urumva bakwatse ibihumbi bitanu ku ryinyo urumva ufite ingorane hari naho ufise abantu babiri mu nzu uku kutakira amafaranga harabibaza ko yoba akoreshwa n'ivyo bita imyuka mibi canke ubupfumu karori wewe asigura ko akorera ku ijambo ry'imana jewe igihe nzakira ayo mahera nkayabaka ninumva ngiye nko gusenga padiri akavuga ngo ngo ndaba ubu hoho mbere abivuga neza avuga ngo ngo ndabasigaranya amahoro ndabahaye amahoro yanjye ariko niyahindura padiri wenyine akavuga ngo ngo ndabasigaranya amahera ndabahaye amahera yanjye nzoca ndayasaba nanjye urumva amahera azoba yaje mugabo mwenya padiri ataravuga ngo ndabasigaranya amahera nanjye nzosaba amahoro nk'ayo padiri avuga bose abapasiteri bose bavuga ngo amahoro kwa patiri ngo amahoro nanjye nzosaba amahoro iki abantu n'imana karori nkurikiye batazira mfata ukuguru atubwira ko yatanguye gukura abana bato akoresheje intoke kugeza aho acurisha ibyuma bimeze nk'ibisanzwe bikoreshwa mu buvuzi bwemewe n'amategeko Eh, byavuye nko ku muntu yaba agwaje umwana iryinyo mutoya hanyuma rero nkaca ndarimukura hari iryo nakuza urutoke mu nyuma rero nkabona ntibikunda cyabure naho byokunda nkabona ni ukononera umwana hari aho warifatishije urutoke ridafadika ugasanga uri kujya ugwara umwana umujya ugwara umu- umujya ku kinyigishi ugasanga uriko uramwononera ariko ukoresheje icyuma kijana neza ugaca ufata ka kinyo ugaca utera urutereraho none ubu ko mubona muyakuza ibyuma hariho ahantu mwabyize oya imana yenyine niyo yabinyigije kuko imana niyo yabivuze ngo ngo izoduha ububasha ngo nitwayizera ngo turambike ibiganza ku bagwaye bakire imana yekimpa ubwo bubasha yuko nzorambika ibiganza ku bagwaye amenyo ba yabo bakaza aravaye ndayakura nta muntu yasubira inyuma ngo avuge ngo byase ko mumukura oya nta n'umwe basi nta n'ubyimbigwa nta n'ukomereka bose biguma bigenda neza cyane mbere ndarimukuye hoho atabuka rimwe kabiri gatatu ariko aririra intete kandi uzirikana n'ingene zigumye iki gikorwa cyo gukura amenyo abandanya agikora no mu ijoro kuko avuga ko hari abaza kuyikuza ntibashikigwe ku murango bikaba ngombwa ko barara barakugwa ariko n'aha nta mpungenge agira zo gushobora kubagirira nabi n'ubwo iyo nzu yiwe itagira umuyaga nkuba tumenyeshe ko imyaka mirongo ine n'itandatu iheze akora iki gikorwa akamaro afitiye abanyagihugu katumye abajeje intwaro bazazanigwa ku bijyanye no kumutuza muri ibi bikorwa bitemewe n'amategeko umuhanuzi wa buramatari w'intara ya muramvya ajejwe imibano mpawe n'imana kaneziyusi avuga ko bariko bararaba ingene yokorera mu mavuriro kugira ngo haronkere inyigisho twaragerageje mu minsi ya mbere kuraba ingene twahagarika ibikorwa vyiwe ariko twahuye n'ingorane kuko abanyagihugu nibo baciye baja mu migumuko tuca turaraba rero ngene tugica hirya no hino twari twashatse yuko agiye ku ivuriro yoronka ubuhinga bakamugirira ibyo nokwita guhugura bakamwigisha akamenya ubumenyi burengeye kandi n'aho abikorera hakaba ari ahantu hashobora kumenyekana umuntu ahagira ingorane bashobora kurengena bamufashe ariko uwurongoye intara y'ubuvuzi anakire nahayo avuga ko umuntu nk'uyu atakibanza ashobora kuronka mu buvuzi bwa mbere twe nuko twosaba yuko yobihagarika ko bitajanye n'igihe cya none tugezemo aho amavuriro ari hirya no hino uretse ko bifise ingaruka mbi ku magara y'abenegihugu nta kiza gishobora kuba kiri inyuma y'ivyo bintu rero uwo muntu twebwe dushobora kuvuga ko twamushigikira ahubwo jewe mvuze mu ijambo rimwe ko tumurwanya kuko nitworonka ukuntu dusigura canke ngo twemeze yuko twebwe abantu duze kwa muganga dushobora kwemeza yuko ivy'ubuvuzi bikorwa n'uwari we wese atavyigiye canke ngo afitiye impamyabushobozi eka na karori nkurikiye batazira mfata ukuguru ubwiwe avuga ko naho bomwemera atova ku muhani we kuko ico gikorwa akibangikanije n'utundi dukorwa two muhira ari udukoresho bampa nyene two gukoresha bakanyongereza utwo nari mfise nkabandanya gose kuko aha ndiko ndahakorera birashika mu kandi kanya ugasanga ndiko ndabagara agatoke ndiko ndabagarira akawa ndiko ndaturutsa agatungwa mu mwanya rero b'abantu nkura amenyo bagabanutse ariko rero ukumutuza muri iki gikorwa ntibyoroshe karori yemeza ko na bamwe mu bajeje intwaro hamwe no mu buvuzi bamwitura akabakura amenyo karori nkurikiye batazira mfata ukuguru usomye mu ikaye yanditsemwo abaza kwikuza amenyo biboneka ko yitugwa n'abava mu ntara zitandukanye z'igihugu hamwe no mu bihugu nka tanzania u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo avuga kandi ko ku munsi akura abantu barenga ijana mu ntara ya muramvya diane ndonse ijwi rya amerika diane ndonse urakenuye muri ino minsi mirongo ine n'umwe ngo isigaye ngo umwaka wa bibiri na cumi n'indwi uhere tukaja turagaruka ku nkuru mwakunze mutwandikiye kuri radiyo yacu arubaze gmail akaburungu com ndabona mugenzi wanje ernest ugezi we ageze ngaha ngo atubwire ibigezeho muri siporo ernest katz urakoze cyane diane amakuru arimo kuvugwa cyane cyane muri siporo mu rwanda twihuse ni irushanwa rya magare isiganwa ry'amagare ryasojwe ku iki cyumweru gishize ryatwawe n'umu munyarwanda areruya joseph ibyo ni ibyishimo ku banyarwanda ariko nanone bikaba ibibazo cyangwa se hakaza umwuka mubi ukomeje kuvugwa mu ikipe ya rayon sport fc ikipe iri mu cyiciro cya mbere aho nyuma y'ifu- y'ifatwa ry'umuko umuyo- umutoza wabo olivier karekezi ku bira- byaha bitandukanye ashinjwa ubu ngubu na bamwe mu bakinnyi babo babiri harimo bita Ru- rutanga eric ndetse na mukunzi yanike nabo bamaze gufatwa bazira ibyaha ngo bijyanye no kugambanira ikipe y'igihugu urakoze cyane rwose ernest turaza kubigaruka ko makuru yacu hanyuma diane nahazo n'amakabiri ya bero muri kumwe mu kiganiro iwanyu mu ntara tubifurize kuranirwa mu manyu no mu byanyu tuzongereje nk'aho twahereye